muteze amatwi ijwi ry'amerika muri uyu mwanya amakuru n'ibiganiro tubafitiye kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyo ngabo naho zina umunezero kaze mu biganiro byacu
murabizi abagore eh, bafite aho bageze mu myumvire no mu bushobozi eh, begera abana b'abakobwa mu mashuri bakabigisha bakabatinyura kugira ngo nabo batere imbere uwo ni umushikiranganji w'umuryango mu rwanda dr diane gashumba avuga ku buryo abapfasoni bateye imbere bafasha abana iyi nkuru n'andi makuru yo hirya no hino tubafitiye arimwo iyicwa ry'abapolisi batanu mu gisagara cya dallas muri leta ya texas ukurasana kwadutse ku mugwa mukuru wa sudani yo mu mpanuko n'ikigoyi mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria turagaruka ko mu kanya gatoya cyane amakuru yo hirya no hino twabateguriye igipolisi mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas gitangaza ko abantu batatu bikekwa bari mu mvuto uwugira kane nawe akaba yapfuye amasaha make nyuma y'uko abantu bafise ubuhinga bwo kurasa bihishije bishe abapolisi batanu mu gitero ku bantu bari mu myiyerekano iri mu mahoro ico gitero cabaye ejo kuwa kane ku muhingamo igihe abantu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ah, iyicwa ry'abirabure babiri bishwe n'abapolisi muri leta ya Minnesota no muri leta ya Louisiana ibice byo hagati mu gisagara ca Dallas biracugaye mu gihe abategetsi bajejwe kubahiriza amategeko bariko batohoza igitero cagizwe ejo kuwa kane nico gitero cihaye inkumbi bikomeye kubajejwe kubahiriza amategeko kuva habaye ibitero vy'iterabwoba ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yavuze ko ico gitero ku bapolisi bariko barangura akazi kabo kigayitse cyane mu ijambo yashikirije ari ku mugwa mukuru w'igihugu ca Pologne Varsovie mu nama y'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN Obama yavuze ko abapolisi bafise akazi kagoye cyane ko igitero cejo kuwa kane cerekana ibibazo bashobora guhura navyo
perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yatanguye urugendo rw'iminsi ibiri kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca varsovi mu gihugu ca pologne nk'uko muheje kuvyumva aho naha- naha- nahagiye kubera inama yo mu ishyirahamwe rya otan muri iyo nama perezida barack obama azogira hamwe n'abagenzi we ivyerekeye azorabira hamwe na bagenzi we ivyerekeye gusohoka kw'igihugu c'ubwongereza mu ishyirahamwe rya buraya n'ibijyanye n'umutekano muri iryo shyirahamwe perezida barack obama yabanje kubonana n'abarongozi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya imbere y'uko aja mu nama ya otan avuye avuye muri uwo mubonano perezida Bo- obama yatangaje ko vyoba vyiza kuri amerika ibi, ko ibihugu vya buraya bi- ibihugu vya buraya bibandanije gukorera hamwe yasiguye ati umwe wese afise inyungu igihe ibitagenda neza vyoba bike ubwongereza n'ishirahamwe rya buraya bigatora uburyo bushasha bwo gukorana barack obama yahumurije abategetsi b'ibihugu vya buraya bafise amakenga kuri kazoza k'ishirahamwe ryabo avuga ko yizera adakekeranya ko izo mpande zompi zizotora uburyo zitunganya neza isohoka ry'ubwongereza muri iryo shirahamwe ati ntawoshira inyuma ibitari bike byaranguwe ikindi iyo nama igamije kuvugirwamwo ni ibitero vy'uburusiya ku gihugu ca ukraine amerika ibona ko hageze ko ico, gite, ico kibazo gitorega umuti ku bw'ishyirahamwe otan iyo nama ishize ishitse mu gihe gikomeye aho bikwiye gusubiza amaso inyuma bakiga ku masezerano ya kahise amaze imyaka ishika kuri mirongo irindwi uyu munsi ishyirahamwe otan rifise abasirikare bashika ku bihumbi cumi na bitatu bakorera ku butaka bwa espagne uwo urwo rugendo perezida barack obama yarugize inyuma y'ijoro ryabayemwo ubwicanyi bwahitanye abapolisi batanu mu gisagara ca dallas muri leta ya texas aho nahari imyireka- imyiyerekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bwakorewe aba- abagabo babiri b'abirabure bishwe n'abapolisi mu ntango z'iyi ndwi perezida barack obama yavuze ko yaguye mu gahundwe kubera ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa bwateguwe bugahitana abajejwe umutekano radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo hirya no hino tubategurira abandanya ukurasana kwadutse ku mugwa mukuru wa sudani yo mu mpanuka uno munsi ku wa gatanu umunsi umwe inyuma y'uko habaye kurasana hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho eh, kwahitanye abasirikare batanu tito justin umumenyesha amakuru wa programme focus ku ijwi ry'amerika yatangaje ko bisa n'uko uko kurasana kwavuye mu gice kiri hafi y'ikirimba ca perezida uko kurasana kwatanguye gatoya imbere y'uko vyari bitegekanijwe ko perezida Salva Kiir n'icegera ca perezida Riek Machar baha ikiganiro abamenyeshamakuru muri ico kibanza nta makuru yatangajwe buno nyene ku bahasize agatwe canke abakomeretse canke uwagize uruhara muri uko kurasana ku muhingamo w'ejo kuwa kane abasirikare batanu bashigikiye perezida Kiir barishwe mu gutana mu mitwe n'inteko zishigikiye Riek Machar impande zose ziragirizanya ku batanguye kurasa vyari bitegekanijwe ko perezida Salva Kiir n'icegera ca perezida Salva uh, Riek Machar murantunga bahura uno munsi kuwa gatanu kugira baganire uburyo bwo guhagarika ukurasana kudakenewe eh, no kuganira ivyerekeye gushiraho inteko zijejwe umutekano zigizwe n'impande zose mu micungararo y'umugwa mukuru Juba muri iraki mu buraruko bw'igisagara ca bagdad abagwanyi ba leta ya kisilamu bateye umusigiti wa- wabo mu bwoko bw'abashiyite ni igitero cabaye kuri uyu wa kane guhitana abantu bashika kuri mirongo itatu na batanu abatari bake barakomereka vyatangajwe n'abajejwe umutekano aho muri iraki ico gitero cakozwe n'abiyahuzi cumvikanyemwo amasasu n'amabombe menshi ni igitero kibaye inyuma y'ikindi cabaye kinini mu mateka ya iraki ico cahitanye abantu amajana n'amajana abandi barako- bagakomereka mu nzu nini y'ubudandaji bwa- i- muri Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraq muri ico gitero cabereye ku birometero mirongo irindwi na bitanu mu buraruko bwa Baghdad hatanguye kumvikana amabombe imbere y'uko abagwanyi batatu ba leta ya Kisilamu bashika aho baciye batangura kurasa abari mu imbere mu nzu babiri mu bagize mu bagize ico gitero bahavuye bituritsa ko amabombe iruhande y'isoko riri hafi y'uwo musigiti abategetsi bo mu gipolisi bamenyesheje ko uwundi yarashwe imbere y'uko yituritsa umushikiranganji wa mbere wa Iraq Hade uh, Al Abadi ya- yahagaritse ya- ya- yahagaritse mu mabanga mu- mu- mukuru w'umutekano n'abandi bategetsi bajejwe umutekano ni nyuma y'igitero cabaye kuri uyu wa Mungu ku mugwa mukuru wa Iraq i Baghdad amashirahamwe ajeje gutabara yagabishije uno munsi kuwa gatanu ko gufungura nabi kwiyongeye mu ntara yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria yasinzikajwe n'ingwano ishirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko abantu miliyoni zine n'ibihumbi amajana ane mu buraruko bw'igihugu bafise ikibazo gikomeye c'inzara ivyo bivuye ku ngwano ibandanya hagati y'abagwanyi b'umugwi boko haram n'igisirikare ca leta hamwe n'abasirikare bo mu bihugu bibanyi vya nigeria abantu baba mu bice amashirahamwe ajejwe gutabara adashobora gushikamwo baza basinzikajwe n'inzara sorry one muyobozi w'agateganyo muri nigeria w'ishirami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu ritanga ibifungurwa pam avuga ko hadafashwe ingingo zihutirwa ibintu bishobora kuyanzara one yagiriza ingwano no kuva mu zabo kw'abarimyi kuko ikibazo c'ibifungurwa cibonekeza mu karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria mu kwezi guheza ishirahamwe rijeje gutabara Medecins Sans Frontières ryatangaje ko abantu bagera kuri batandatu bapfa uko umunsi utashe bahitanywe n'indwara no gufungura nabi mu ikambi y'abataye izabo ya Bama. Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutsa ko iyi porogaramu yacu y'ibiganiro tuyibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com no kuri facebook kuri adrese radio yacu hamwe no kuri wewewe akaburungu radio yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho ku mutaga w'uno munsi kuwa gatanu umukuru w'u rwanda paul kagame yafunguye ku mugaragaro inzu itegekanijwe kuberamwo inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika ku nshuro yayo ya mirongo ibiri n'indwi kigali convention center ni inyubakwa ifise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku bihumbi bine icarimwe ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha amakuru wacu eric bagira ubusa ushobora gusetinga ubukwe ushobora gusetinga ikintu cyose yes yes ah, ah, basket ntabwo bishoboka kubera hano buriya numuza kureba neza ino nzu bwana didier sagashya umuyobozi wa sosiyete ucl ni ukuvuga ultimate concert limited bafite mu maboko kigali convention center arayidutambagiza anadusobanurira okay dufite rero connection kuva muri hotel kujya kuri convention hano ariko tugiye kureba icyumba ijana na mirongo itandatu na gatatu kigali convention center ni inyubako ifite isura y'inzu zo hambere mu gisenge kimeze nk'umutemeri iri ku buso bwa hegitari hafi cumi n'eshatu ku kimihurura hafi ya minisiteri y'ubutabera iyi nyubako y'icyitegererezo mu rwanda igizwe n'ibice bitatu hoteli y'ibyumba magana abiri mirongo cyenda na bibiri convention center n'ikindi gice cy'inyongera izajya yakira inama mpuzamahanga n'izindi imbere mu gihugu ibirori nk'ubukwe ku babishoboye n'ibindi ku ikubitiro igiye kwakira inama mpuzamahanga y'umuryango wa afurika yunze ubumwe iyi nyubako muri hoteli ubwayo ifite ubushobozi bwo gucumbikira abakuru b'ibihugu batanu n'umwami umwe imirimo y'iyi nyubako yatwaye igihe cy'imyaka irindwi abategetsi nabo ubwabo bemeza ko yari yaradindiye yasimburanyeho amakampani y'ubwubatsi y'abashinwa abadage n'abanyaturukiya iyi ni inyubako yagombaga kwakira inama ya banki nyafurika itsura amajyambere mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko kubera uko kudindira ntibyashobotse kuri ubu rero igeze ku musozo n'ibyishimo muri rusange ku butegetsi kandi ni ishema ku gihugu perezida kagame wayifunguye ku mugaragaro yasabye ko yakoreshwa neza ikazaba isoko y'iterambere ry'igihugu We are very happy uh, that we have come to uh, this uh, conclusion of so many days of so much that has turishimye cyane kuba twashoboye mu gihe cy'iminsi myinshi n'imbaraga twakoresheje duhangana n'ibibazo kugeza ubu bwo iyi nyubako ihagaze uko imeze ubu ahasigaye ni ahacu twebwe abanyarwanda n'inshuti zacu z'amahanga n'abitabiriye uyu munsi kuyikoresha neza kandi tunezererwa n'urugwiro batwakirana kandi ari nako dukomeza gushaka inyungu ziteza imbere igihugu cyacu cy'u rwanda
process of our country, Rwanda.
kigali convention center igiye kwakira inama ya afurika yunze ubumwe ku nshuro yayo ya makumyabiri na karindwi icyumba izaberamo muri rusange gishobora kwakira abantu ibihumbi bibiri magana atandatu kandi bicaye neza udashyizemo ibindi byumba bine kimwe cyakira abantu magana atanu kigali convention center nk'uko byagaragajwe iri mu maboko y'abanyamigabane bane abo ni ikigo cy'ubucuruzi prime holding limited ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi rssb christo ventures iyi ni kampani y'ubucuruzi y'ishyaka riri ku butegetsi fpr inkotanyi na rwanda investment group ihagarariye leta muri iyi migabane aba bose bibumbiye muri sosiyete ucl iyi nyubako yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni magana atatu z'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga asaga miliyari magana abiri na makumyabiri z'amafaranga ntihagaragajwe imigabane ya buri kigo muri ibi bihuriye kuri uyu mushinga iyi nyubako byumvikana ko yuzuye ahanini kubera igitutu cy'inama ya afurika yunze ubumwe kuko byasabye imirimo y'amanywa n'ijoro ariko na magingo iyi mirimo ntirarangira bya nyabyo iyi mashini yatunganyaga ubusitani imbere muri kigali convention center abatangiye ubucuruzi muri kigali convention center baravuga ko ibiciro muri rusange biri ku kigero cy'aho benshi babyigondera barimo n'abanyarwanda ariko birasa n'ibiri mu magambo ufatiye ku bushobozi bw'abanyarwanda ifunguro rya mu gitondo riri ku bihumbi makumyabiri na bitanu by'amafaranga y'u rwanda mu gihe ifunguro rya saa sita ari ibihumbi makumyabiri na bitatu nayo mu mafaranga y'u rwanda yakabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
I Kigali hakoraniye inama ihuje abafasoni bo mu nzego zo hejuru baturutse mu bihugu bya Afurika. Iyi nama yafunguwe ya- yatangujwe n'umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yavuze ko abafasoni b'abanyafurika bagi- baki- bagikandamijwe n'abagabo bataremera uguhinduka kw'ibintu. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Asumta Kaboyi.
kuva kuri uyu wa gatanu kugeza ku wa gatandatu w'iki cyumweru kigali hateraniye inama ihuje abagore bari mu nzego z'ubuyobozi muri afurika inama yabanjirije y'umuryango wa afurika yunze ubumwe izaterana kuva kuri iki cyumweru iyi nama ihuje abagore bo mu nzego zikomeye baturutse mu bihugu cumi na bitanu bya afurika bariga ku burenganzira bw'umugore n'iterambere rye ubwo yafunguraga iyi nama umuyobozi wa afurika yunze ubumwe nkusazana dramini zuma yavuze zimwe mu mbogamizi kibangamira umugore w'umunyafurika mu iterambere rye agaruka cyane ku myumvire itaranoga y'abayobozi bamwe na bamwe mu bagabo bataremera impinduka A second challenge is the resistance to change that we meet from men because we know how many people will give up power or how many kings will give up their thrones voluntarily. Very few or none, as, you, as someone says. So, patriarchy is structured in the advantage of men. I don't think we should be shy to say that. It is structured to the advantage of men.
ikibazo kindi dufite ni igishingiye ku kutemera impinduka ni abagabo bangahe bakwemera kurekura ubutegetsi ni abami bangahe bakwemera kurekura ingoma ni bake cyane cyangwa nta n'umwe ikindi ni uko muri afurika uko umuco uteye bitazamura umugore uyu muyobozi yanavuze ko n'abagore ubwabo b'abanyafurika batariyizera yatanze urugero rw'uburyo inama nk'izi iyo zigiye kuba bajya hirya no hino basabiriza amafaranga atanga umwitozo muto avuga ati inama nk'iyi abagore ubwabo b'abanyafurika bashobora kuyitegurira yavuze ko miliyoni y'abagore b'abanyafurika baramutse bagiye batanga idolari rimwe mu kwezi umwaka wajya gushira bage- bageze ku madolari miliyoni cumi n'ebyiri yavuze ko ayo mafaranga yaba ahagije ngo inama nk'iyi yateraniye i kigali ibashe gutungana kandi nta n'umwe wagiye gusabiriza hirya no hino umuyobozi wa afurika yunze ubumwe yongeye gusaba abagore b'abanyafurika bari mu buyobozi kuzamura bagenzi babo bagikandamijwe minisitiri w'umuryango mu rwanda dr diane gashumba yavuze ko gahunda yo kuzamura abagore bakennye mu rwanda yatangiye ndetse abagore bamaze kugera kure uyu muyobozi avuga ko abagore bageze mu nzego z'ubuyobozi batajya batererana bagenzi babo mu rwanda dufite gahunda yitwa mentashipu yadushyigikirane murabizi abagore eh, bafite aho bageze mu myumvire no mu bushobozi eh, begera abana b'abakobwa mu mashuri bakabigisha bakabatinyura kugira ngo nabo batere imbere kugira ngo batinyuke eh, amashuri ya siyansi na tekinoloji ariko banatinyuke eh, gutangira gutekereza eh, kwigira nk'uko dufite abagore benshi bafite gahunda z'ibimina guhera mu midugudu ariko ibyo ntibihagije hari izindi ngero nyinshi ntibihagije turacyafite intambwe yo gutera kugira ngo umugore w'umunyarwanda agere ku nguzanyo agere ku ifaranga kuko minisitiri w'uburinganire n'iterambere mu rwanda yavuze ko minisiteri ayobora imaze gushyiraho ingamba zo kuvana abagore bakigaragara mu bukene cyane cyane abacuruza mu mihanda n'abakora indi mirimo itemewe iyi nama yateraniye i kigali ihuje abagore b'abayobozi baturutse mu bihugu cumi na bitanu bya afurika harimo abaminisitiri w'uburinganire n'iterambere abahagarariye ibihugu byabo mu mahanga abakora mu miryango itegamiye kuri leta ndetse n'abikorera ku giti cyabo iyi nama y'abagore kandi ibaye iminsi ibiri gusa mbere y'inama ya makumyabiri na karindwi y'umuryango wa afurika yunze ubumwe iteranira i kigali asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
kuba twumva tariki cumi n'eshatu y'ukwezi kwa karindwi imyaka makumyabiri izaba yuzuye ijwi ry'amerika ritangaza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radiyo nyuma y'amaradiyo yahembereye ubwicanyi mu rwanda no mu burundi abanyarwanda n'abarundi bakurikiye ibiganiro by'ijwi ry'amerika babonye ko radiyo yabafasha kwiyubaka kwizerana no gusana imitima
radiyo ijwi ry'amerika yabaye umudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye naho si akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka makumyabiri ishize ese imyaka makumyabiri itaha izazana iki mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi
aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi ry'amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku bacugura amaradiyo yanyu tubibutse ko iyi porogaramu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya email nayo akaba ari radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com imbere ko tubandanya ibiganiro byacu ku bakunda umupira w'amaguru eh, twabibutsa ko ku munsi w'imana ariho hazoba igice cya nyuma urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'ibihugu by'i buraya aho ubufaransa buzohura n'igihugu cya portugal tubandanye rero ibiganiro eh, twaba n'amakuru twabateguriye inyuma y'uko abapolisi batanu bishwe mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gitero ku bantu bari mu myiyerekano iri mu mahoro mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umurundi aba mu gisagara cya Dallas Alain Ruvuga zinaniwe atangura amubaza uko ibintu byifashe muri iki gihe mu gisagara cya Dallas ego murakoze eh, nk'uko mwagiye mubikurikirana ah, ku buhinga ngurukanabumenyi cyangwa kuri televiziyo ejo mu ijoro ah, harabaye ibintu bidasanzwe aho hariho imyiyerekano yabaye mu bihugu mu bisagara bida- bitandukanye ah, igigwa n'abanyamerika cyane cyane bo mu bwoko bw'abirabure ariko harimo n'abandi batari mu bwoko bw'abirabure aho hariho abagabo babiri b'abirabure bahejeje kwicwa umwe muri Mi- minisora uwundi nawe ah, muri louisiana aho rero iyo mi- imyiyerekano yari yabereye no ngaha muri dallas mu mahano kwita muri downtown mugabo rero mu nyuma nibwo twagiye kumva uno munsi mu gatondo abatari bake nibo babimenye yuko hariho umuntu yarashe abapolisi cumi n'umwe batanu bakitaba imana batandatu bakaba bari mu bitaro ye irangane gatoya arare reka tugushe ku ngingo ibyo byatangajwe abantu barabizi bose ubu tuvugana muri uyu mwanya umutekano abantu bahagaze bati
icyo navuga ni uko mu gisagara cya downtown aho byabereye abatari bake inyubako zitari zike zugawe nta rujya n'uruza ruriho mugabo ahasigaye hariho urujya n'uruza abantu baragenda ku kazi abantu batonze icyo navuga gusa ni uko ni ibihe bitoroshe ni ibihe bidasanzwe ibi nibaza ko bitari biherutse kuboneka ngaha mu gihugu cya amerika no ngaha muri Dallas ikiri rero mu mitima y'abantu ni ubwoba ni amakenga ni ukumenya ingene ibi bintu biraba bikurikira na cyane cyane nicyo ntushobora gushyikiriza muri uno mwanya nawe ubundi nteka ibyinshi tuza turabimenya uko umwanya ugenda none we ku giti cyawe nk'umuntu waje muri amerika uvuye mu burundi none aho ngaho tuvuga urusasu ruravuze abantu baricwa harimo n'abapolisi batanu icyarimwe wowe hari icyo wahindutse ku myumvire yawe ku kibazo cy'umutekano wawe n'uko witwara aho idarasi
nimvira yuko uwo ari we wese muri kano kanya ntiyoguma abayeho nk'uko yari abayeho kubera nk'uko nabivuze ni ibintu bidasanzwe numvise mbere mu makuru bavuga yuko aribwo bwa mbere abapolisi bapfiriye ku bwinshi inyuma ya september 11 donc ni ukuvuga yuko ni ibihe bidasanzwe kandi cyane cyane umuntu ntazi yuko ari ibintu bica bihagararira aha cyane ari ibintu biri bubandanye cyangwa intumbero biza gufata ni ukuvuga yuko rero mu bisanzwe umuntu arahindura arahindura gato akiyubara ntawopfa guca aja ahariho hose umuntu aragerageza navuga mu gifaransa ni kugira precaution mu ko agenda n'iyaja niko nicyo nashobora gushyikiriza muri aka kanya
urakoze yari mugenzi wacu Etienne karekezi yavugana na Alain rubuga zinaniwe ari mu gisagara cya Dallas muri leta ya texas aho abapolisi batanu bishwe mu gitero cyagizwe kuri bo ejo ku munsi wa kane mu ijoro
itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka mirongo ibiri ijwi rya amerika ritanguye gushikiriza amakuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
ibiganiro byaryo byagarukanye icyizere cyo kumviriza iradiyo inyuma y'amaradiyo yabivye amacakubiri n'ubwicanyi mu burundi no mu rwanda abarundi n'abanyarwanda bakurikiranye ibiganiro by'ijwi rya amerika barabonye ko iyo radiyo yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima
iradiyo ijwi ry'amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye akarusho ikiganiro dusanga iri jambo cyabaye urubuga rw'ibyiyumviro bya bose mu myaka mirongo ibiri iheze
mbega imyaka mirongo ibiri iri imbere izoza niki mu kiganiro muri isanga muzobandanya kuronswa akaryo ko kumenya amakuru y'imvaho mu turere mubamwo abarinda ibihuha kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi
aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro by'ijwi rya amerika byabamariye gushika ubu uko byagiye birahinduka
radiyo ijwi rya amerika muri uyu mwanya imbere ko dusezerana tubumisha aka karirimbo ka timberlake
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take radiyo ijwi ry'amerika i washington dc aka karirimbo muri kumwumva kitwa can't stop the feeling kakaba kacuranzwe na justin timberley nights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirimi cy'ikinyarwanda mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere y'aho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije urakoze rosine twabwiye ko igipolisi mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas nga muri leta zunze ubumwe za Amerika gitangaza ko abantu batatu bikekwa bari mu mvuto ugira kane nawe akaba yapfuye amasaha make nyuma y'uko abantu bafise ubuhinga bwo kurasa bihishije bishe abapolisi batanu mu gitero ku bantu bari mu myerekano iri mu mahoro icyo gitero cyabaye ejo ku wa kane ku muhingamo igihe abantu bari mu myerekano yo kwiyamiriza iyicwa ry'abirabure babiri eh, ryagizwe n'abapolisi muri leta ya Minnesota no muri leta ya Louisiana perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yatanguye urugendo rw'iminsi ibiri kuri uyu wa gatanu mu gisagara cya varsovi mu gihugu cya polonye aho nahagiye kubera inama yo mu ishyirahamwe otane muri iyo nama perezida barack obama azorabira hamwe na bagenzi we ibyerekeye gusohoka kw'igihugu cy'ubwongereza mu ishyirahamwe rya buraya n'ibijyanye n'umutekano muri iryo shyirahamwe ukurasana kwadutse ku mugwa mukuru wa sudani yo mu mpanuko juba uno munsi kuwa gatanu umunsi umwe inyuma y'uko habaye ukurasana hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho kwahitanye abasirikare batanu tito justin umumenyeshamakuru wa program focus w'ijwi rya amerika itangaje ko bisa n'uko uko kurasana eh, kwavuye mu gice kiri hafi y'ikirimba ca perezida uko kurasana kwatanguye gatoya imbere y'uko vyari bitegekanijwe ko perezida abonana n'icegera ca perezida inshuti z'ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo naho zine munezero uwashize hamwe ibi biganiro yari fatu ari maskarara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza tubatumirira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.